iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efe mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efe mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutukumvira kuri efe ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga nk'uko nari maze kubibabwira nk'uko mumaze kubimenyera uri- buri wa gatandatu ni umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye mutubwire uko mubona ibintu bitandukanye mutusangize amakuru y'aho muri uyu munsi mukaba muri kumwe nanjye edi rwema wasigariyeho mugenzi wanjye thomas kamirindi mumenyereye cyane buri wa gatandatu kuri telefoni turi kumwe na andre mwiriwe neza Ah, mwiriwe mwiriwe edi rwema uri hehe andre
edi mu ntara ya muyinga muyinga byifashe gute aho ngaho iwanyu
Eh, kuko ndabibona ni buke buke cyane buke buke kubera izihe mpamvu
Eh, kubera ibi- ibi- ibi- ibi- ibimuzi nyene byo mu burundi Eh, egome mukaba mwifuza ko byahinduka gute
Eh, twashaka ko nyene ibintu byahinduka bi- biga- aba- abarundi bagasubira kuba nka mbere mu- mu myaka i- umwaka uheze ku giti cyawe se ah, ni iki wumva kitagenda neza
jewe icyo numva kitagenda neza n'ubuzima mbona tubayemwo bumeze nabi ifatwa ry'abantu ry'agasakisaki urumva nk'ibyo byose bigiye bihagarara nta kibuza ko umuntu yabaho U- ubundi se muyinga mwari mubayeho buzima ki mbere y'uko bino bibazo bibaho
twari tubayeho mu buzima bwiza nta kintu cyari kibuze mu ntara ya muyinga ubu se habuze iki
habuze nyine none kutakijabo ku mupaka wumva ko bitabuze ntujya bukoza guhaha hakurya ntibikukunda mbere mwahahiragahe
ha- mu rwanda ubu ntabwo u- ubu ntabwo bigishoboka ubu ntawe winjira mu uwo kugenda mu rwanda bagenda batakufashe mu ariko leta ivuga ko impamvu itifuza ko mucuruza ibintu mu rwanda ni uko ah, badashaka ko namwe ubwanyu ibyo bintu mubibura kuko mukwiye kwihaza mbere y'uko mujya gu- ku- gu- kugemurira abandi
yego ibyo birumvikana ariko nanone iyo ki- iyo- iyo kimwe ukibuze hano ugishakira ahandi mutama ni nk'ibiki mwashakiraga mu rwanda
ibiryo ibiryo ubu ubu ntabyo mukibona se aho ngaho mu ntara ya muhinga
Eh, turabironka ariko bidashemeye bidashemeye cyane nk'uko wari kubikura hakurya kugira erega uza guhaha ibintu hariya kugira ngo ubizane no nawe bimwe ubigurishe kugira ngo uronke amafaranga Mm.
Eh, ni ikibazo kibakomereye rero eh, ni ikibazo gikomeye nyine mwifuza iki
twifuza ko ibi- twi- twa- twifuza ko ibintu byasubira mu buryo kugira ngo abantu du- du- dutekanirwe Mm, ubusanzwe wowe ukora akazi k'imbega andre
yewe nkora akazi gasanzwe nyine ko k'ubucuruzi nyine k'ubucuruzi Eh, Ubucu- ariko nti- ubucuruzi nta ntigafashe- kigenda ntigafashe rero.
na buhoro buhoro nta nta kigenda rero ubucuruzi nta kigenda namba nta kigenda Mm, ahubwo aho gutera umuntu yajya imbere ni Eh.
ugutera umuntu ahomba eh.
Eh, icyo wasaba leta ni iki
je nasaba leta ko ya- ya- ya- yahagarika bino bintu eh, ikumvikana n'u rwanda kugira ngo umu- abantu bagirane imigenderanire baze guhaha hanyuma ngasaba leta y'u burundi ko ya- yajya mu biganiro n'abariya batavugaho rumwe kugira ngo ibintu bihagarare muri iki gihugu cy'u Burundi ariko kenshi na kenshi leta ivuga ko itazigera yicara n'abagerageje gushaka gutembagaza ubutegetsi
nyakubahwa mwinshi nako irasa- irasaba ko yakwicarana na bandega ko byose byavuye kuri guverinoma y'ubujumbura ya- yihagiye kiriya kiringo nyine cya gatatu erega bariya ba- byatewe n'uko nabo leta y'uburundi yagiye kwihagira ikiringo cya gatatu kitarekuwe n'amategeko Mm, ariko bamwe bavuga ko Eh.
kirekuriwe n'amategeko
Be- ntabwo kirekuwe n'amategeko rwose nyakubahwa mwinshi makuru iyo abakekuwe n'amategeko nta- ntibari kwigora aba- abaturage bararya mu ibarabara kugira ngo ba- bagaragaze akababaro kabo andire ubutumwa ku bandi banyagihugu bagenzi bawe
Ku- eh, ubutumwa natanga ku banyagihugu abanyagihugu nabasaba ko bakwihangana nta kundi tukarindira iherezo yabyo Mm, iri herezo se mubona riri hafi nta nta herezo riri hafi ntajya mbona iyo ugiye kubona igihugu cy'u Burundi kigiye kwi- kwivanamwo muri iriya sentare mpuzamahanga Mm, byatuma bariya abazungu nabo bagenda bafata ibihano bagenda bongera ibihano rwose mm.
Eh, ariko leta hanyuma le- iki- leta ivuga ko Mm.
nayo iba yanze agasuzuguro ko ah, ari ukubangamira umudendezo w'igihugu
nta- ntabwo ari agasuzuguro nyakubahwa mbega kubera ko babifashe ubu ngubu batigeze babifata mu mwaka uheze ha- hari imvururu ubu babifashe kubera ikiho babifashe ariyo impamvu babifashe ubu mbega ndiko bari gukingira bariya bantu abantu bari inyuma y'ibintu by'u- by'ubwicanyi Mm, ku baturage mm.
Eh.
andire tura- niko navyo- andire nda- ndagushimiye cyane kano kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika hari ikindi ariko nashaka kuvuga gato ngaho kivuga mu magambo make cyane Eh, kuriya mugabo uriya mugabo w'uburundi uriya ah, atwara iriya nama nshingamateka ririya jambo yishe uriya mushingamateka yigenga uriya fabiyano Eh, wa wundi wavuze ijambo ah, a- a- adashyigikiye ko uburundi bwava muri iriya sentare Eh, ariko watumira umuhinga kugira ngo azodusesangure ri- kariya ga- ririya jambo yagiye kumwishyura ririya jambo natwe abaturage ga- ryara- ntiryadushitse twa- ryaratubabaje cyane Eh.
n'abaturage ku mu- ku muntu w'umutegetsi nk'ujya agahemu nka kariya ku mushingamateka nkawe ni ibintu bibabaje ku- ku ku banyagihugu ni ibintu bibabaje cyane rwose Mu by- mu byo yavuze icyakubabaje ni ikihe Nge- nka jewe icyambabaje nuko yagiye kumukekeza ngo ngo ya- hari ijambo yamubwiye yavuze ngo sin- sindabyibuka neza yavuze aca- acaratwenga agashinyaguro kamwe ka- kababaje cyane Eh, Mu uravuga bijyanye na- uravuga bya bindi perezida w'inama nshingamateka yashubije fabian Eh, eh.
okay ubwo tuzagerageza dushake abahinga babisesengure neza urakoze cyane andre Eh, hanyuma nka- nkavuga uriya muperezida wa ntuzenya nawe uwuhe uriya muperezida wa cade eh, idris debi uriya muperezida wa cade je nibaza ko yareka kwisuka mu bintu by'abarundi kuko nta vyazi vy'amasezerano yarusha ntiyarimwo nawe gana umuntu ariko ariko ye- ye- ashaka kwe kuguma ku butegetsi nawe ntavyo mbona rero yo- ya- yaza guhanura abarundi na reke a- atware union africaine na na na cade nawe ni umuntu mbona ngerageze kumandangiro ya gatatu Eh, yavuze ko kuba perezida nkuru nziza akiri umukuru w'igihugu bitisha amategeko
ni ukuvuga ko nawe yashaka aba- yashaka kumushyigikira kuri uriya minisitiri we wiwe nta kindi nta- nawe nta kundi yari bwa ya- mu misanzu ya afurika ira- ya- bari bakwiye kwikebuka kugira ngo bareke kwama kwigumiza ku butegetsi ngira ngo n'u rwanda ni uko bizahava bigenda na kongo ni uko na za zimbabwe ariko byari bikwiye ko bagendera ku karorero ka tanzania ka tanzania ku by'ukuri niyo mpamvu notekera abanyafurika abaperezida muri afurika kugira ngo bagendere ku ku gihugu cya tanzania kitarenza manda zibiri Mm. Andre Eh.
turagushimiye cyane kandi ukomeze Murakoze.
ugire umunsi mwiza murakoze cyane edi rwema urakoze kuri telefoni turi kumwe na leo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe digwema wowe uri hehe
ni makamba muri muri komine kayogoro makamba ni amahoro
ni amahoro ariko twagomba kuvuga ku ki- kibazo cyerekeye ubukungu ubukungu bwifashe bute aho ngaho makamba
makamba mm, twavuga yuko ubukungu butari ko burifata neza mu gihe intara ya makamba ari yarimwo mu ntara za mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi yarimwo ubukungu bwiza mugabo nashaka mvuge nka komine kayogoro ihana urubibe n'igihugu cya tanzania icyahindutse ni iki
Eh, byahindutse kuko iyo komine igihugu cya tanzania ubu ibintu biriko birahindagurika na cyane cyane ibiterwa mbe- mbumbarugo cyangwa ibiterwa byari nkenerwa ku bantu nk'ibiharage ibigori n'imyumbati Mm, ntabwo mukibibona
Rero, Mm?
biriko birahinduka kuko ibyo kiro cyasimbiye ku mafaranga amajana umunani cyangwa ku mafaranga amajana atandatu bigatuma abanyagihugu baba mu bukene hangere Mm. hanyuma se mubona ni iki gituma ibyo biciro bizamuka kurushaho
ikibituma icya mbere cyo cyo ni uko biboneka ari ubukungu bw'igihugu usanga buriko bwifata nabi bitumwe n'uko ama- amahera ata- afata agaciro Eh. kuba amahera Eh, atagaciro dore- ahubwo ibi- ibi- ibihingwa byakabaye ibiciro bi- bimanuka kuko abantu badafite amafaranga
bumva bijya bituma n'abanyagihugu bi- baba bata- batagishoboye neza kugura ibyo bashobora kugura hanyuma n'ibyo bafite bigituma bidasohoka neza tugasaba yuko huba politiki nziza kugira ngo ubukungu bwisununure Mm.
Eh, ikindi kibazo kiriko kiravugwa cyane cyane n'icyo abanyeshuri ari abanyeshuri bariko barirukanwa cyane cyane kuri za kaminuza ibyo nabyo nyine bigatera amategeko barirukanwa bazira iki
Eh, bari muri kaminuza y'uburundi biguma baburagiza kumva bamwe birukanywe abandi bata eh, biturutse ku ngorane zina ziriya Mm. leo tu- Ivyo tu- rero biga-
turagushimiye Oui.
cyane turagushimiye cyane nawe kuba udusangije amakuru y'aho utuye i makamba ugira umunsi mwiza
eh, ariko na rwanda basabe ariyo igihe kimwe mu- mwabajya batumire muza muratumira mu kiganiro muri isanga bazoze baratwishyura neza kuko narigeze kuba ikibazo mwari mwigeze gutumira eh, uwo bita ntayiraja icyo Mm.
gihe ndababaza ibibazo ntiyabyishyuye neza kabisa yateye umenga nayo nozewe
ntawe iraje bari bamubajije ikihe kibazo nti- ari atakwishyura ikibazo cyari eh, cyari ikibazo cyerekeye am- abarefije baguma bagenda mugabo kunyishyura cyangwa kurenga sida umunyamakamba byarasha buryo cyane narigeze no kuba ndabandikira kugira ngo nawe ashobore kuzoza ara- kuzoza aratwishyura neza kuko iyo umuntu agize afashe inisiyative mukamuha ijambo ry'uko aba aserukiye abandi urakoze cyane ubwo nzavugana na bagenzi banjye bari bamutumiye ibyo bibazo wabazaga bashobore kubishakira ibisubizo urakoze cyane leo
merci merci iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni murisanga uyu munsi ku wa gatandatu muri kumwe nanjye edi rwema wasigariyeho mugenzi wanjye thomas kamirindi uri mu kiruhuko kuri telefoni turi kumwe kandi na gerard wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye turakomeye cyane wowe nawe nuko
yego ndashima egome nashaka gushyikiriza amakuru yavuze ko kuri ino ndwi ntanguriye muri komine ya rumonge abantu bateye ahantu bya mu ruteme bakica abantu bakongera bagaku- bagakomeretsa abantu Mm.
rero nkashaba nk'abantu bajejwe kurema komine rumonge cyane cyane nka buramatari n'abandi mu nzego zitandukanye ko iyo migwi yazagukira kuko biramaze kwica abantu batari bake egome nkaba nkavuga kuri ibi bintu by'intuzeye by'ibiciro biguma biduka ngaha mu burundi ni ukuri umunyagihugu muto muto agiye ku- kumererwa nabi uriko araba ibici- ibiciro ugiye kuri butike kugura ibi- ibiharage cyangwa utuntu tw'umuceri usanga ibiciro ku munsi ku munsi byaduze tukiyumvira ati none ibi bintu n'ukuri bigiye guherera hehe ko n'aba- n'ababirangura bavuga ngo baguma birangura ngo bizimbye cyane si bituma igiciro biguma kiduka Gerard, uri hehe wowe?
nk'abantu sa wowe uri he
jendi mu rumonge ariko se ni kuki ibiciro tuvuge by'ibihingwa bihingwa mu burundi biduga cyane kandi ari bihingwa iwanyu
Ego mashini kizima nibaza ko bikoma biduga nuko nyene usanga niva hanze byahora bishahiriza umwimbu w'abarundi bitakiza neza ugasanga rero baca baguma baduza kuko byahora biva hanze mu za Tanzania nemene za Kongo na za na za Kigali byahora bifashiriza cane umwimbu w'abarundi ico gituma rero baca baguma baduza ibiciro bikaguma biduga ku munsi ku munsi ego mkavuga nk'ikintu nkavuga nk'ikinyene kiriko abanyeshuri muri kaminuza y'uburundi ukuri kuva iyo kaminuza y'abakeye n'ubwa mbere hashi- hirukanwa umunyeshuri ijana na mirongo itanu icarimwe ni ukuri birateye agahinda kuhabona iyo kaminuza imwe mu gihugu ari kaminuza yisohora abantu b'incabwenge abantu bafite ibibazo ziza mu banga mu gihugu mu basanga vrema muri ino myaka ya nyuma abanyeshuri ariko barataha ku bwinshi biri gukurira aba ni ni ubutegetsi bwahindutse kare nta munyeshuri wo muri kaminuza y'uburundi yirukanwa n'ukuri muga muri ino minsi bisigaye byarenze aga- akikura aho umunyeshuri ijana na mirongo itanu kurema bataha atakintu na kimwe atawuje kimwe n'imwe ubona batahiye mugabo abigira bose biteye bitebuka urabona bizagaruka bizagaruka ko n'ukuri nabo ba- batwa- batwara ubuye ngo bari bagize bari bahuze igihugu urabona ko nabo nyene bagarutse rero nosaba ko reka gut- utotezo bw'uburundi egome nkashimira cyane umu- umu- aisha buhari perezida umu- umugore wa perezida wa wa buhari n'ukuri muri nigeria eh, n'ukuri n'intwari asaba na- n'aba- n'abakenyezi bo muri afurika cyane cyane uwabaru b'uburundi virema yuko yogira kujya mu fasoni n'ukuri yaraye akijishe iteka aba- abanyakenyezi bo muri bo muri ntuze nigeria Eh.
Egome urabona ko umugo- umugabo wese mawubwiye yuko akabandanya akora nawe muri politiki anazomushyigikira bongera ariko na- Ge- gerard gerard na- waraye wumvishije ibyo perezida buhari yavuze
yego me bijya wibi ajya amadisikuru yavuze bijya ibintu bitatu yavuze n'ukuri bijya wibi birashika kubera amu- amutunga mu nzu amutwara mu nzu bijya Mm.
kwivuga n'ibisanzwe umugabo urumva ujya mugore n'ukuri ko yabyitwamwo neza uribuka Eh, uri- uri- aravuze ko uribuka wasanga uribuka ko ibintu byinshi, uribuka ko yavuze ko ah, umugore we adakwiye kugira icyo avuga muri politike kuko atamurusha ubunararibonye muri politike ko ahubwo yakabaye avuga ibyo mu gikoni
Uyu- eh, bijya vyuma bijya kubera mutunga mu nzu yavuze ngo byo mu gikoni ngo n'ivyo mu masaro n'ibiki ngo n'ivyo mu mashambure bibi bijya birumvikana kuko kubivuga ari umugabo birumvikana ko aramutunga mu nzu umugabo urabona A- ariko ariko se kuri wowe ubona ari ibintu bigikwiye gufata abagore nk'abantu baba mu gikoni gusa
oya bijya n'ukuri nawe nyene babyitwayemo nabi kuko aba- abagore ubu basigaye basigiriza amajambo urabona n'urya muntu antuzeye na Ellen Johnson ujya wo muri Liberia kari umupfasoni atwaye kiriya- kiriya kiriya gihugu cyo muri Liberia kandi urabona ko gitunganye urabona ko gitunganye rero harya abapfasoni ubu basigaye basigaye amajambo ahambaye cyane nka nkashikiriza rero mu Burundi n'ukuri nawe nyene ko ko ubuzima akazi ubuntu akamera nk'ujya mupfasoni ego me nkashikiriza igice cya muri Thailand ujya mwami ujya mwami yaraye atanze yaraye apfuye urabona ko abantu bo- bose n'ukuri ibinyamakuru iyo biva bikagera byo ku isi biriko birahagiza ubutwari burya mwami urabona ariko ari abantu neza nicyo gituma wi- benshi urabona ko bariko baramushimagiza Ari- a- ariko se Gerard Gerard Gerard
Gerard kukurikira amakuru cyane u- u- u- ahubwo uyarusha na bamwe na bamwe mu banyamakuru
windoye kwigira cyane kuko winda basoma ibinyamakuru bimwe bimwe urabona bamuhaye umwaka wose kugira ngo ikigandaro umva kuva naremwa n'ukuri bwa mbere batanga ikigandaro nk'ikiyo oye bongera batanga iminsi mirongo itatu amadarapo y'ibihugu iminsi muri gusa muri Thailand a- amajwi gusika hejuru urumva n'ibintu bitangaje rwose yaratanze ibintu afite kuko kugira abanyagihugu bamwibuke kurya aye nuko yakoze ibintu byinshi byinshi mu kiriya gihugu no kuri sha Thailand nicyo gituma rero bamu bamukunda cyane nta manga shikiriza ibintu byo muri ntuzeye Gerard Gerard tura- reka- reka dufate n'abandi dufite abandi bantu benshi kuri telefone ariko turagushimiye cyane kandi ujye ukomeza udusangiza ayo makuru meza uba ufite urakoze cyane
murakoze cyane urakoze Gerard reka dufate na Ezekiel mwiriwe neza
amahoro neza edike ewe uri he
i bujumbura bujumbura ni amahoro
yego n'amahoro n'amahoro ni amaki rero tubwire
yewe ikibazo nari ifise turatewe amakenga n'ukona uburundi bwaraye buvuye muri rya sentare ya sepeyi kubera uburundi twari dukeneye amasentare ya mu burundi n'ayo hanze Mm.
ayo hanze akacira urubanza ayi- imanza izamu urundi zidashoboye guca rero bikaca bitwereka yuko ubu- ubukozi bw'ikibi n'ubwicanyi bushobora kubandanya aha mu burundi bwi- eh, bwiyongera kubera aba- ababugira bazaba babona yuko batazoshobora gucibwa imanza Ezekiel ariko icyo cyemezo cyatowe n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka kandi abo ni abahagarariye abanyagihugu
yego mbe n'abahagarariye abanyagihugu mugo birerekana ko ba ko bashyigikiye icyiyumviro cya leta ni icyiyumviro cya leta mu bisanzwe inama nshingamateka y'aha mu burundi u- nta kintu na kimwe yigera ihakana gukerekeye icyo leta yifuza Mm.
rero bikaboneka yuko harimo agenda kashe yinyegeje abarundi tutazi kubona uburundi bwaraye buvuye muri rya sentare kuko muri kino gihe turabye nk'ubwicanyi bwabaye mu burundi kuva uburundi bucikukira gushika aya masaha twari dukeneye iyo sentare ahubwo ko yokora igacira urubanza abantu biba bicanyi bamaze abantu iyo Uwe ajenda kashe nitariye- ushaka kuvuga ni iyihe
sa iyo ajenda kashe ushaka kuvuga ni iyihe
twe turabona yuko bagomba kunyegeza ibintu by'ubwicanyi buriko buraba ngaha mu burundi batagomba ko biseruka habona ngo ngo bimenyekane ngo abariko barabugira ngo baca habona kandi Ubu- tukabona yuko Mm.
kandi tukabona yuko bimwe eh, bagiriza a- abarundi ko baba bariko barategura ihonyabwoko yuko byoshobora kuba nabyo kuko urabona ko bariko bara bavanura n'amasentari mpuzamakungu yobaciriye imanza bigaca biboneka yuko rya honyabwoko ryoba petete ryoba yikorera ategura ariko abarundi benshi bamaze iminsi bajya mu mihanda bamagana ibyemezo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ndibaza ko uyu munsi hari n'ahandi bari bagiye kwamagana icyo cyemezo abarundi barasa nkaho ha- babishyigikiye
yego mbe n'uno munsi babyukiyeho babyukiye ari benshi Mm.
yego mbe n'abarundi nyine bari ku mugambwe mu mugambwe uri ku butegetsi bo bo bumva barabishyigikiye nyine bashyigikiye nyine ibiri muri guverinoma yabo nyine barabishyigikiye bo baguma baja mu myerekano ba nyine bagira bashima nyine bongera bahasigiza izi n'amashinga amateka yakoze mugabo mu bisanzwe biraboneka yuko ibintu donko ntibinezereje ntibitunezera bamwe bamwe kuko biraboneka yuko hari ikintu donko kiri inyuma yabyo cinyegeje urakoze cyane ezekiel kuri ibyo bitekerezo byawe iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi muri kumwe nanjye edi rwema wasigariyeho mugenzi wanjye thomas kamirindi uri mu kiruhuko reka dufate na nshimirimana mwiriwe neza
Niriwe neza Edwema.
uri hehe
Eh je ndi mu gisagara ca Bujumbura.
Ji- bujumbura ni amahoro
Yego n'amahoro.
tubwire rero icyo ushaka kudusangiza uyu munsi Je ikintu ca mbere nashaka kubanza gushimira bivuye ku mutima umenyesha makuru Eroje Wilikaneza ku gashimwe yaraye ahawe yarayiteye iteka igihugu cy'u Burundi arerekana yuko ari umenyesha makuru yahagaze rugabo eka n'ubu ni umuntu arangwa n'ukuri kwiwe n'ubutore bwinshi Mm.
Oya, uwo munyeshamakuru ni umunyeshamakuru wa Claude Gasaba n'abandi bamenyeshamakuru yuko bamwigiraho ko akarorero natwe yaduteye iteka nk'ijwi ry'amerika akorera hanyuma kandi nako kagira kabiri hari abakozi bo mu mazu bahora bafatwa hirya no hino Mm.
bahogwa ngo nta karata ndangakazi bafise kandi ku- rimwe rimwe kuba ari ukubarenganya Mm, none se ko ari- ko ari abakozi kuki batabona ako gakarata
ako gakarata eh, ba- bababwira ngo bagure ni agakarata ni ikarata irumva idatumwe twe mwishyira mu runani twiteze imbere twarabisiguye cyane yuko ako gakarata kadatumwera agakarata kameze nk'agakarata k'ububeshi mugabo urumva ujya mugambi wari mwiza cyane Mm.
rero twashaka no kunabigisha yuko twe twanandikiye na leta turayereka yuko abakozi bo mu mazu icyo bipfuza ibyo badutumye mwishyira mu runani twiteze imbere turabibereka Mm.
leta rero niyabona bikenewe izoheza ibikorereko Mm.
hanyuma abo bakozi bo mu mazu nabo birirwa barafatwa twashaka tuzobaha inomero y'ishyirahamwe urunani twiteza imbere Mm.
imirongo irindwi na gatanu amajana atandatu na mirongo ine na gatanu amajana abiri na kabiri umukozi wo mu nzu azozafatwa azira iyo karata azece yakura kuri kuri iyo nomero kugira dushobore kumufasha Nshimi- gukorera abantu benshi nshimi- bara- aba- nshimi- bara- barenganya kandi bakabahohotera rwose nshimira imana Kugira ngo- nshimira imana ndaza kukwishyuza kuko nguhaye pubulisite
Oya, urakoze urakoze reka no gufashisha Nici- niciyo radiyo ibereyeho kandi bagomba kubashimira cyane mumaze kudufasha ibintu byinshi cyane Mm.
mumaze kudufasha ibintu byinshi cyane ahubwo mukomere urakoze cyane nshimira imana aho ngaho mu mujyi wa bujumbura mu burundi reka reka reka dufa mukomere umunsi mwiza umukozi wese wo muza azogira iyo ngorane azece atwitura dushobore kumutunganiriza hama murakoze cyane imana ibahezagiye nawe iguhezagire nshimira imana reka dufate na thomas mwiriwe neza thomas turi kumwe
turi kumwe mwiriwe uri hehe
ndi mu rwanda Eh, mu rwanda ni amahoro
na mahoro turaho Eh, mu rwanda uri hehe
ndi kigali uri kigali
Eh, ahagana he
ahantu bita kabeza Eh, kabeza ndahabona uradusangiza iki se uyu munsi
reka ndinakira zuza abona asize nyine burundi nyine Eh?
ndashaka gusuhuza abona asize burundi Eh, uri kigali nk'impunzi
oya nagiye gupagaza wagiye gupagasa ukora iki
reka nyine ni kwisuma mu nyine
Eh, iki ntabwo ari ikiganiro cyo gusuhuza ariko ubwo ah, wahamagaye reka tuguha em- um- umunota umwe Mm.
Yezuza nyene umu- umupapa yitwa Ndayizo Andre akaba akora kuri Twawurundi Mm.
na- n'abana biwe harimo Fire na Darase na Aime na Ori Mm.
na mukiwe yitwa Ndetwaye ku Koronari yarenga abatete yabaramukije n'ibituriza amahoro y'Imana urakoze cyane abo barahagije kuko atari ikiganiro cyo gusuhuzanya shi- nizere ko n'abandi baduhamagara bataza kubisaba urakoze cyane thomas
yego namwe murakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuba twabahaye urubuga kugira ngo tuganire mutugezeho ibibera aho mutuye kugira ngo mubisangize abandi hirya no hino ku isi kuri telefoni turi kumwe na samuel wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mutama digwema uraho uri hehe
yewe nibereye mu gihugu cy'u Burundi mu Ruyigi mu ruyigi ni amahoro
ni ukuri n'amahoro turashima imana kabisa Mhm.
jewe rero hari ikintu nagomba kubaza Mm.
mu ntunge cyare mbaze ubaze ariko niba tutabifitiye ubu- igisubizo nabyo uratwihanganira
eee Mm.
bo ubwa mbere twabonye mudutangariza ibintu bijyanye n'amakuru avuga mu ntara Mm.
Eh, ariko twaratanze amanimero ntimwadutelefone sinzi ko batelefona muri ico gihe cy'inca mbere ikindi naco Mm.
nagoma- nagwambaze ibijanye n'iyi radiyo ijwi rya amerika kuko ndayikunda cane ndayikunda cane ko umwanya n'umwanya kenshi mba ariko ndayumviriza Mm.
mbega icicaro c'iradiyo ijwi rya amerika kiba kiri muri amerika Mm.
mbega muri amerika mwa- kubera hariyo abantu bazi ururimi rw'ikirundi Hama ica kabiri Mm.
eh, mabi ikibazo- ikibazo gira gatatu Mm.
kenshi nkunze kumva mwibanda ku biganiro cyangwa amakuru usanga kenshi ari mu burundi kenshi usanga ari mu burundi Mm.
ni kubera iki reka duhere Hanyuma reka- reka ikindi- duhere kuri kimwe kimwe
yego me icya mbere cy'uko ah, mu makuru yo mu ntara ah, bataguhamagaye ndibaza ko wenda ari ikibazo cy'umwanya muto ubwo ngubwo uzongere ubandikire abategura icyo kiganiro bagenzi banjye ndaza kubabwira ko wabandikiye hanyuma icya kabiri radiyo ijwi ry'amerika icyicaro cyayo kiri hano i washington dc ahanini amakuru dutangaza tuba- tuba tuyatangariza abarundi n'abanyarwanda batuye hirya no hino ku isi ntago ahanini tuba dutangariza abanyamerika bari hano ariko n'abarundi cyangwa se abanyarwanda babaye abanyamerika nabo ayo makuru barayakurikira ikindi kibazo cyari iki
ndati nako- nako mbaza ko muri amerika hariyo abazi ikirundi canke ubu se ntiwumva ko mvuga ikinyarwanda kandi ndi muri amerika
umugani umugani uri umurundi uri uri umunyarwanda ngira ngo Eh,
yego hanyuma ikindi naco mm,
iyo hajya mu kiganiro muri isanga hari igihe umuntu umusanga ari ku rugendo hanyuma mukamubwira akavuga amakuru mm, hari igihe aba atari kara- arumvirizira ata- aba ataradiyo afise bikagorana ukuntu yo- yumviri- yumva inyinshi mu- mumuhaye reka nta kuntu mwomugumiza ku murongo
ubwo nyine turagerageza kenshi na kenshi tukabagumiza ku murongo kugira ngo tubasobanurire ibyo muba ah, tuba tuganiraho kuko akenshi tubahamagara kubera ko muba mwatwandikiye mukadusigira amanimero yanyu
Eh, je ni kubera kenshi nku- mukunda guca munkura ku murongo kandi mba ntarumva inyishu yanje murakoze cane urakoze cyane toma samuel reka Yego. umuntu tuza kubatemberera eh, nuko uzaza natwe tuzabatemberera
na cane cane urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema reka dufate akaruhuko gatoya hanyuma mu kanya turagaruka dukomeza ikiganiro muri isanga
Call me, I'll be there. I'll be there.
Sunday. The fun I guarantee. God, I love you every day. God, I love you every night. Love you Monday to Sunday. Ah, sexy mama, we want you. Why you control it? Make me feel insane. Oh, I'll be there, my dear. Call me whenever you want me there. That was the first thing I traffic it. Show me your light in my traffic it. Like, now stop on me when you like it. My darling, your love is a blessing. My darling, our love is interest. Oh, oh, oh, ah, ah. Love you Monday to Sunday. You the fun, I guarantee. Girl, I love you every day. Girl, I love you every night. Love you Monday to Sunday. Ah, sexy mama, we want you. So why you control it? Make me feel insane. Oh, ah. Call me, I'll be there. I will be there. Call me every day, every night. I will be there. You know, I know. As long as you love me, call me, honey. I'll be there where you are. Call me, I'll be there. I'll be there. Call me every day, every night. I'll be there. It's a shit. Usumubiri wa- Iyo ni indirimbo Call Me y'abahanzi Urban Bo- Urban Boys b'Abanyarwanda iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi nasigariyeho mugenzi wanjye Thomas Kamirindi uri mu kiruhuko kuri telefoni turi kumwe na Ingabire mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe
ni bujumbura Bujumbura ni amahoro
ni amahoro kweri n'umunezero ntangirwa gushimira leta ingingo aherutse gufata uwo uwo munezero uhera kuki
uwo munezero uhera ku kintu kuko no leta yagiye gufata ingingo yo kuva muri sepeyi kuko twari twamaze kugaragara kuga- ku- ku- byari byamaze kugaragara yuko yamaze guhengama kuko yashaka kuza gukandamiza inzego ziterewe n'abanyagihugu kandi twese turi ngaho aho yogiye gufata nk'abari bateye kudeta mbere ko ari sentare mpuzamakungu Kita- yabari- yari yananiwe no kubafata ngo ibacire imanza cyangwa aba- abagize imigumuro kubakica abantu bakabaturira ariko iyo sentare Mubuga- ntacyo iyo sentare ntacyo Halo?
yari yagakoze ku burundi
ntacyo na kimwe itari yigeze kandi amabi yari yakozwe kandi yaraboneka nk'abatembagazi ubu ashatse gutembagaza ubutegetsi bagaca bahunga Mm.
ugira iyo senare sese yara- tari- ya- ya- yari yananiye kubafata iyo abanza igatanga akaroto ukabona ko ikora ku mpande zose igafatamwo na bakeyi Mm.
igafatamwo na bakeyi ikaberekana ati ngaba ah, hanyuma ikaza no muri leta nk'abataba bakoze neza nayo ikabafata reka hose nta- ntabagira reka hose ntabigenda byera mugabo ugiye gufata ki twari twagiye kubona yuko igiye gusa nk'iyikorera kuri leta gusa tuca tubona yuko hari abantu bari bayitumye sembere ndi mu bantu nanjye bari bagiye gushimira leta uno munsi yose ku bintuze twari twagiye muri manifestation dushimira inama nshingamateka yanenguzamateka ariko hari abandi barundi bahamagaye nanone bavuga ko batashimishijwe n'icyo cyemezo abo wababwira iki yakaba gusa mu ntuzenya nta gihugu kibura opozisiyo mugabo mu gihugu kiganwa na demokarasi tugendera ku byiyumviro bya benshi Mm.
none nk'abari nka babiri cyangwa batatu cyangwa mirongo ibiri wumva bose ko twogenda ku ibyo byiyumviro byabo tugatugera ku byiyumviro bya benshi Mm.
Eh, urakoze cyane ingabire aho ngaho i Bujumbura kuri ibyo bitekerezo byawe kandi ugira umunsi mwiza yego nawe umubwire umunsi mwiza murakoze urakoze reka dufate na ndayizeye mwiriwe neza
yewe uri hehe ndayizeye
ngozi ingozi ni amahoro
turahendahenda ni buke buke ni kubera icyo uhendahenda
mu burundi byaho niko bimeze ni uguhendahenda nyine nta ubonye uramutse uba ukomeye
uvuze
Ati, mu burundi byaho ni uguhendahenda nyine iyo umuntu abonye aramutse aba akomeye Mm, hanyuma se ni iki wifuza ku- kudusangiza uyu munsi aho ngaho iwanyu ingozi
icyiyumviro nshaka ku- nshaka- nshaka kuvuga Mm,
numvise ko i bujumbura ngo batutse mu ibarabara ngo ngo zo- ngo zo gushimira inama nshingamateka wumvise uyu nguyu ingabire ko nawe yari yagiye ah, muri iyo myiyerekano yo gushimira leta
yego ndabyumva Mm,
ariko turiko turaraba iyo myiyerekano abayijamwo ni- ni- ni- ni- ni za mbonerakure nyine z'umugabo uri mu butegetsi
ariko nawe yavuze ko abadashyigikiye icyo cyemezo cya leta muri bake cyane
Ni- ba- ni bake bangana gute abagishyigikiye bo ni bangahe ko kugenda bagenda ku ngufu Na- n- n'ababa bagiye babahitana nko ku ngufu ugira ababa bagiye ngo barabikunze Eh, ku ngufu ibyo se nibyo
none wase kugenda ko ba- aho bariko barayigira ibarabara biba ryugaye amabutiki aba yugaye uwo guca ukora iki none urumva kimwe ntibaba bavuga ngo ni ukubikunda urabona ibyo umuntu akakugenda kubera gutinya ubu se wowe bibaye aho ngaho ingozi nawe wapfa kugenda kubera gutinya n'ubwo waba udashyigikiye ibyo bakubwira kujya gukora
ntagiye kwanda umunyagihugu mutoya ataco nkora ako niko ndagenda n'ubundi fata akazimba ndikumva ngo baca banyugarira ntuma nguma njyame
uguma wiryamiye ntusohoke
ntanguma njyame kuko ugiye ahabona baca bavuga ngo uru- nguri- nguri mu- nguri mu bagwanya umugambwe basanga biri burahagiriye ingorane ariko ntago baba babeshye kuko ntago wemeranya nawe
Ku- kuba twemeranya m- mu nama nshingamateka abari bariyo umuntu wese akoresha icyiyumviro afise niryo teko kuvuga ngo ryatowe na bose ariko ndayizeye abo- Abajya- abo- abo abo badepite mu nama nshingamateka bahagarariye abanyagihugu
yego bahagarariye abanyagihugu kuba bahagarariye na bajya batatoye ni ukuvuga yuko hariho abanyagihugu babatoye rero kuba umuntu yokwerekana aho ahagaze si ukuvuga ko yoba amenge kuko nabene umuntu aba afite ibyiyumviro gwiwe hanyuma se wowe icyiyumviro cyawe kuri iyo ngingo ya leta yo kuva muri sentare mpuzamakungu ni ikihe
icyiyumviro kirimo kiraboneka nuko benshi ba- bashaka kunyegeza ibyo bakoze kugira ngo ntibaze bakurikiraho ahandi ho ho kuvuga ko uva mu nama muri iyo ngi- mu mu ishyirahamwe oni kandi ubona yuko utishoboje kwici- ku- kwicira imanza Nta- nta- ntacyo bifiguye
urakoze cyane ndayizeye aho ngaho mu ntara ya ngozi kandi ugira umunsi mwiza
namwe bw'umunsi mwiza murakoze urakoze cyane reka dufate na nimubona mwiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
gemerereye mu ntara ya rumonge rumonge ni amahoro
Eh, mu rumonge ni buke buke ntawavuga ngo ni cyane kuko iby'ibu biragoye mbese ni emile tuvugana
wa nimubona gerti mu rumonge okay Eh, wari uvuze ngo iki ngo mu rumonge nta kigenda
mvuze ati mu rumonge ni buke buke ntawavuga ngo ni cyane kuko uri kurumva hariho abari ko baricwa abandi bavuga ati ibi si byo ntibakivuga ngo ni sawa kuko hajya ubonye ibishikiye mwene wanyu na biba bigukurikira kuri wowe se ubona ibintu byahinduka mu zihe nzira
ibintu guhinduka gusa ni uko ibi bintu biriko biraba byihigiye ku bintu bijanye n'ubutegetsi ko botworohereza kuko bi- birarenze hani none nk'ubu ko barabe bavuye mu irya sentare nk'ubu niyo hashika nabo bagahindurirwa hakaja nk'uwundi muntu bagakorerwa nk'ikosa nk'uko nabo baba bariko barakora amakosa abandi bazava bitwara he Eh, kandi ikindi naco ibintu by'uko bene ari bo babona ko bari hejuru umwanya n'umwanya imyigaragambyo yayo ngo niyo kwemera ibintu runaka na nk'uno munsi ngaha mu rumonge byakozwe kandi bikorwa n'imbonerakure zimwe zimwe ziba ziri imbere wowe se ntiwagiyeyo
byise ndimbonerakure
ariko hari uriya mu- muntu wundi turangije kuvugana witwa ndayize yaravuze ngo hari igihe rimwe na rimwe abantu bose babategeka kubijyamo ntago aho ngaho ariko bimeze
uya no ngaha wugu- wuguriye nk'ahantu ho gukorera runaka naho nyene uja mu gasho kandi ukavayo utanze amahera Eh, gusa ico ico nabonye cyo shiramye ndakurikirana buke buke nitonze nuko navuye mbona bamwe bamwe muri bo hariho abaha abaha- abavayo bagahabwa agafanta rero ibyo bintu byo guce- byo- byo gucebera inda si- si bose babikora bamwe bamwe tujya tubiza kuye twirondereye urakoze cyane nimubona
yego iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni turi kumwe na emile mwiriwe neza
Mwiriwe uri hehe emile
ndi Bujumbura ni amahoro
yego n'amahoro kabisa turashima uradusangiza Ego.
iki uyu munsi
Eh, mu bisanzwe jewe nagomba gushimira abamenyeshamakuru b'ijwi rya amerika ukuntu mutwitaho urakoze cyane
nongera nongera nshimira nongera mpa nshimira nkashimira umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika rero jewe rika neza uko yarayarose agashimwe byerekana yuko mukora neza kandi mukwiye kubishimirwa kabisa turu- turabakunda kwera ukuntu mutwitaho natwe turabakunda cyane
ego na- nkaba nashaka rero nashaka ko muzonterefona nanjye nkatasha ku iradiyo ijwi rya amerika muzoba mukotse
Ah, u- ubwo ngubwo ndabwira mugenzi wanjye inimero yawe bayifate ubwo mu cyumweru gitaha ku wa gatandatu bazagu- bazaguhamagara utashye
sawa murakoze rero mugire akazi keza urakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza aho ngaho mu rumongere kuri telefone turi kumwe na nsengiyumva mwiriwe neza
mwiriwe neza cyane uri hehe
ndende gitega gitega ni amahoro
igitega n'amahoro harakanye
bo hameze neza ntihakanye ntihashushe hafashe byose hafashe bijya na bino ni akazu yaza niko tubyita mu kinyarwanda
Eh, yego niko twabifata kuko ni- ntihateye icyuya cyane kandi nta mbe
none urifuza kudusangiza iki uyu munsi kuva aho ngaho iwanyu mu gitega
je ndifuza ku- ko twasangira ikintu ariko ndiyumvira ku ciki ikintu cy'abantu baguma baja mu ibarabara Mm.
nibaza ko abarundi bari bakwiye kubiraba neza iyo bagiye mu ibarabara nibyo abandi baratanguye baragenda biyangiriza ngo manda ya gatatu abandi bagenda ubashikiye ibindi ndiko ndaraba mbona yuko cane cane abantu benshi bariko barata umwanya kubera iki bata umwanya
kuko bo nk'akarorero nk'abambere baragiye bamwe bara- barasa abandi barahakomerekera barahapfira ndetse bo abubu n'ibyo ntibabarasa ba- kumbure barabashigikira bakabakingira ariko ibyo ntitwobiteba ko mfata akarorero nk'intoze nkambona nk'ugwaruka bataba bakwiye kuja mu byo bintu cyane kuko baba bariko bakorera abantu bakuze cyane kuko nk'akarorero nutanga gusa ikintu kimwe kimbabaza ugwaruka bari bakwiye kugira ati tuzoje mu ibarabara dusaba ibintu by'ubuzi dusaba kugwiza ibikorwa dusaba kugira kuko nk'ubu nk'akarorero abantu baraheza amashuri bose bakaja muhira nta buzi buhari none ubonye nk'umuntu w'igishomera vyutse ngo agiye mu ibarabara kwiyamiriza itegeko ngo vyagenze uku wumva bari kasha yokora iki wenda baba bafite agashavu bashaka kugaragaza uburakari bwabo
oya uburakari bwa bwa twe ku bantu bakiri bato buri mw'ubu bushomeri dufite buri mw'ubu bukene mu bisanzwe bijya n'iby'abanyepolitike gusa barashobora kuba baguhaye nk'ifantanye mukayikurikira ivyo birabaho hanyuma iki nk'ikintu je nk'akarorero nuha ugwaruka mbona kiba gikwiye kubajana nko mw'ibarabara nk'ubu urabona hari nka- nko mu gihugu cacu c'uburundi hari ubushikiranganji bita ko ari ubushikiranganji bw'ugwaruka n'inkino n'imico kama U- ugiye kubiraba ubwo bushikiranganji burongowe n'um- usanga burongowe n'umuntu w'umutama atakira ugwaruka atakira iki je mbona nk'ubwo nk'umunsi bavuga ati tuje mwibaraba tuja kureklama ubwo bushikiranganji kugira babuhu umuntu akiri muto kumbura atari uwubaka mbere akiri nk'umusore canke akiri inkumi kugira bari waburongore ndabona neza ko ico gihe baba bari mu mugambi mwiza kuko baba bariko basaba eh, uburenganzira bwabo none nk'ubu ubonye nk'um- nk'umutama ariwe batwara ngo atwara ubushikiranganji bukitwa ubwaruka kandi bugatwara umutama uri yumva ko haba harimo ikibazo baba baraturenganije ariko wenda ni uko aba afite ubunararibonye kandi baba bifuza ko mumwigiraho wenda
We- iyo bafise ubunararibonye gute hanyuma aka- akitwa ko araba ibintu by'ugwaruka ibintu by'ugwaruka ingorane z'ugwaruka zateza kumenywa n'ugwaruka nyene umuntu akiri mu ico gihe ego nivyo aba yarabaye ugwaruka mugabo siyo yoca atwara ugwaruka kuko nimba igihe yari ahari yari akiri ugwaruka dufate bakunda gukina nk'umupira canke baraja kurima ubu hari ibindi bintu ugwaruka ruba rugezemwo hari ibintu vya interineti baba bagezemwo ivyiyumvira igihe yari ari urugwaruka vyari bihari ubu biba vyarateye imbere canke biba vyarasubiye inyuma haba hakwiye umuntu akiri kw'iyo ntambwe nyene y'ugwaruka mw'imyaka nyene niwe yobona ico ugwaruka rukeneye abafise viziyo imwe n'ugwaruka nyene atana ko bahitana umutama bati ibiti vya kwiye none reka turabugira no tumuhe ubushikiranganji kandi bamaze kubwitirira abana bopfuma babwitira irindi zina
urakoze cyane nsengiyumva aho ngaho igitega kandi ugira umunsi mwiza
Ego.
reka dufate na elize mwiriwe neza
niyo mwiriwe uri hehe
ni mu ntara ya muyinga komine buhinyuza muyinga ni amahoro
asana amahoro kwe turashima akazuba karaka nta ngorane kwe akazuba karaka ndumva ibintu byifashe neza
rero gusa mugomba akavura nuko nawe kataboneka gaheruka kugura imyaka Twagomba- hari hagezeho duteragiye Mm, ni iki wifuza gusangiza abumva radiyo ijwi rya amerika uyu munsi
urumva rero ni nk'icyifuzo nasaba urumva ku mu- cyane cyane ku mushikiranganji w'indero rero urumva muri komine buhiga hariho ishuri ryaho rya isilamu riheruka ku- urumva rya isilamike riheruka gu- gushinga urumva kuboneka uyu mwaka ry'abanyeshuri barangije umwaka w'icenda bagiye mu w'icumi na rimwe hakaba haheze indwi zitatu ishuri ry- ritanguye mu gihugu cyose kizima urumva kera ingorane urumva zihari ni uko kuva izo indwi zose zitatu zitanguye iryo shuri- ishuri ritanguye ziheze atabyigwa biregera bitangura kuri iryo shuri rya- ryo ngaho i Bunyuza urumva nti- ntituratangura kwiga urumva turatonda tugataha uko saa sita tuba dutashe kandi amasaha yo gutaha ari saa ndwi urumva ntitwigera twiga abarimu ntibaraboneka bakwiye n'intebe naho zihari ntizikwiye neza umva mu bisanzwe abarimu ntibarakwiye urumva nasaba nk'umuyobozi nyene mu- ajejwe imbere ko yo raba ico kibazo akaciga hakiri kare kuko urabona igice c'ishure naco gihera mu kwezi kwa cumi na kabiri urabona ko tugeze kure ukwezi kw'icumi hanyuma se Urumva ubu- nka- ubuyo- ubuyobozi bw'ishuri bubabwira iki
urumva ubuyobozi bw'ishure ntibumva yaba umuyobozi w'ishure mu ntara ntarigera hasikagwa aje kuturabira nyene vyoba oya bimeze.
ndavu- ndavuga Kugira ngo umu- umu- batubwire ati, ndavuga umuyobozi w'ikigo i- ishuri ubwaryo ni ni- ni izihe mpamvu ni izihe mpamvu ba- abarimu nibo babuze babuze abarimu
nagiryo shuri bakaba ryigishamwo abarimu cyane cyane si kombasiyo mizima urumva ni ishuri ry'abisilamu urumva abisilamu urumva nibo habuze abarimu bigisha
Eh.
urumva twasaba yu- uwo muyobozi ko yoturondera abarimu nyine kugira twige nk'abandi kuko urabona ko igice kigeze kure urumva hagiye ibyapa byaho kuko twu- twu- twiga nk'abandi tuha- twunguruze nk'abandi eh, igice nacyo kirimo kiratera kigera cyegera imbere uvuze ko ari mu ntara ya ruyigi
oya mu ntara ya muyinga komine bunyuza ishuri ryitwa gute
isilamiki
urakoze cyane yoma gusa yagize n'akandi kabazo kamwe Mm.
yerekeranye no kuri ba basirikare b'u rwanda baza mu burundi ngo gusenyura inzira aho yo kuri ka gasozi ka sibaneza nyine mu ntara ya ngozi Mm.
ashaka mbaze leta icyo ingene yoba yarabyifashemwo umwanzuro yoba yarafashe kuri bajya abantu nyine bajya basirikare bafashe bakinjira mu kindi gihugu ingene byoba byaragenze kugira binjire mu kindi gihugu ata ruhushya basabye so leta y'uburundi yoba yarabivuze ndibaza ko umuyobozi w'intara ya kirundo yarabyamaganye hanyuma ah, u rwanda narwo ruza guhakana ko nta basirikare barwo bagiye aho ngaho muri icyo kirwa
gusa ni uko mu nyuma ku iradiyo nkuru y'uburundi twama- twabyumvise bavuga yuko ngo abasirikare b'uburundi benagura amatara y'intara ya ngozi ko bagiyeho hantu kuri icyo kuri ako gasozi ngo kuraba nyine izo nzu zasi- basambuye basanga nyine barazisambuye kandi ku rubuga naho ku mbuga nyine twarabibonye ko abo basirikare b'u rwanda binjiyeho ari abasirikare bashika mirongo ine bari kumwe n'abandi banyagihugu b'u rwanda
ubwo ngubwo tuzakomeza dukurikirana icyo kibazo ntago turamenya amakuru nyayo uko byagenze urakoze cyane ah, Elise
Eh, sawa nawe muragize neza ugira umunsi mwiza kuri telefoni tufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika jimmy mwiriwe neza
amahoro neza murakomeye ngaho kujya amerika turakomeye uri hehe wowe
mu gisaka cya bujumbura ni amahoro
yego n'amahoro Du- uradusangiza iki uyu munsi
rero icyo nshaka kuvuga Mm, cya- cya mbere rwa kuvuga ikintu kijyanye kuva nk'aho gitangura mm, hari ibintu bijyanye n'uburusho donc eh, abakozi umwaka uheze hari ukuntu baduha icyo bita amanare mm, baradugiza uburusho ku- ku- kugira agire ingoga yo gukora mu kazi aba arimwo at- yo- yongeza umwimbu mm, ariko mu kuva mu mwaka wa mu kwezi kwa mbere ibyo bintu byarahagaze eh, mu masosiyete mm, menshi mm.
tugasaba rero eh, by'umwihariko nyakubahwa umukuru w'igihugu amasosiyete yigenga cyangwa se ibigo bya leta
eh, amasosiyete ya leta Eh, eh, n'amaparayitatike nawe nyine ya- iyo ngingo ya- yabifashe mm,
Eh, tugasaba rero kuko hariho komisiyo yigeze kubi yaragiyeho muri dezembe perezidanse mm,
ariko nti- ngira ntibyashobotse bikunda ko bumvikana mm, bigasaba rero by'umwihariko nyakubahwa mukuru w'igihugu mm,
eh, ko ni ukuri yo- yodutabara kugira iyo ngingo isubireho ku- kuko burya umukozi atariko araduga ntagira ntagira inguvu yo gukora yo gukora mugabo akora avuga abona yuko mu mwaka uza ikintu cyo kwaka umushahara agira inguvu noneho n'ishyaka kujya kujya yatubwiye ko twoja ku mirimo eh, tu- tukamusaba ko nukuri iyo komisiyo ba- bari ba- yari yaje- basi yashyizweho ko bo- ko bomuha icegeranyo akagira icyo icyo ashikirije kugira tugire ingoga yo kuguma dukora igihugu cyacu urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaza hanyuma ko iki- iki- ikigira ikigira kabiri Mm, ikigira kabiri ni ikintu kijanye na mituwere mm, yo mituwere da fonction publique kuko dukotiza amafaranga muri mituwere mm, ariko mu gukotiza tuba tuzi ko tu- ari- ari- ari ukwivuza byose mm, mugabo muri iyi minsi ama exame baragira ama exame ugasanga ama exame urishe amafaranga ashika mirongo irindwi n'atanu ku ijana mm, mu bisanzwe mituwere tuyirihira amafaranga mirongo ibiri ku ijana ku bantu bakotizayo mm, ukabona rero yuko ibyo bintu n'ukuri babi- babidusigurira neza bagasigura abakozi abaseka abakozi cyane cyane mm.
kugira abakozi bamenye ingene ayo mafaranga yabo ariko atunganya kuko urabye urashobora kuba uri muri shambure tuvuge nk'akarero muri wakarede muri shambure Mm.
ugasanga shambure bakurikije sampurusi kandi ka- kare shambure bahora ba- ba- ba- bayiturihira kuko tuba- turadukotiza Mm.
tugasaba rero ko ubuyobozi bwa mituweli bwosigurira abakozi neza ku ngene eh, ingene zo kotiza jodo ingene vyagenze ko ari ko ari amategeko biba yarahindutse Mm.
abakozi bakabimenya abakozi bakabimenya by'ukuri urako- hama nkagaruka nka- Jimmy- hama nkagaruka kuri kino cya cya- nkaruze kuri kino cya nare Mm.
buriya eh, no muri mu- mu maempo turiha Mm.
muri leta Mm.
iyo iyo tut- iyo tutaduze Mm.
buriya na na empo eh, na empo ntiziduga birumvikana
Eh, tugasaba rero nyakubahwa mukuru w'igihugu n'ukuri Mm.
ah, adufashe icyo kibazo kive mu nzu yavuga mu mwaka umwaka umwaka tuzotangura Mm.
dutangure umwaka tu- dufise ingoga n'ishaka ryo gukorera igihugu by'ukuri urakoze cyane
abanonge kubashimira cyane kakanya mu mpahe urakoze jimmy tuzagerageza dushakishe abashinzwe umurimo mu gihugu cy'u Burundi babe basubiza bimwe muri ibi bibazo wabajije urakoze cyane
murakoze cyane nawe reka dufate na minani mwiriwe neza
aguhaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bwana redigwena ikibazo cyangwa se urifuza kudusangiza iki uyu munsi
yego ubwa mbere nagira ntanga umuco kuko jewe ndi mu bari mw'iyo mwi- mw'iyo ntumbero yo gushyigikira abarongozi bacu Mm.
hariho uwuhejeje kuvuga akavuga ngo nizambonera kure ngo hariho abagenda ku ngubu Mm.
jewe ndi umunsi jewe reka ndaza kurondera amafoto na- nakameye ngaho Mm.
ndayoherereze ngaho ku ijwi rya amerika muzogerageze kuyaraba muze kubona yuko iyo turiko turavugana imwe rimwe hari n'aho nubwo umwe umwe wese kiba ari icyumviro ciwe mugabo muze kubona abantu barimwo abantu bari bari imbere imbonerakure igeza ku myaka mirongo itatu n'itanu i- avuye mu myaka mirongo itatu n'itanu ntabakiri imbonerakure uraba ugasanga n'abatama n'abatamakazi ego n'imisoro irimwo mugabo nta n'umwe aba yambaye umupira w'umugambwe ntumenya ngo ujya avaha canke avaha aho rero nkashaka kwerekana intumbero cyane cyane nk'ababa ari abarundi bari hanze cyangwa bajya bahunze yuko hariho be byinshi kenshi tuvuga aha mu burundi mugo umuntu akabivuga bivanye n'icyo ashaka agamije jewe rero nta na rim- nta na rimwe nama nagenda mu ivyo bintu kandi nta na rimwe amabarabara yugarwa kuko mu burundi dufite amabaraba- amabarabara inzira zibiri iyo duciye mu nzira y'iburyo Eh, iry'ibubamfu riba ryuguruye imiduga yose icica ngaho mu ry'ububamfu urumva rero ntababara barayuga yama ikindi ntabwo rero ntange ku muco icyo kintu ca- c'abanyarwanda baje gutera baje kubomora akazu ko ku mutumba sabanegwa ahantu twigeze gupfa n'u rwanda n'uburundi mugabo bari bavyumvikanye nibyo baraje baraza ba- bamwe abasirikare n'abapolisi baraza barabomora akazu kamwe hanyuma abantu baravuza baravuza induru abajeje umutekano wo mu burundi baraje abo bantu baca barasubira badabuka mu rwanda mugabo uburundi bwabyifashemo neza kuko eh, abarongozi bacu bavuze ati uko bariko baradusomborota ntitwokwihora ako kazu barasubire baraza kukubaka bare- bararire barabe yuko bazogaruka Ivyo Ura- rero urakoze ni- urakoze minani kuri ibyo bitekerezo byawe yego murakoze namwe ugira umunsi mwiza reka dufate na celestin mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
yewe ndi ngaha i bujumbura Urashi- urifuza kudusangiza iki uyu munsi
nagomba kumanza gushimira ijwi rya amerika ukuntu mwitwararika cyane abarundi n'abanyarwanda ariko gerageza ugabanye te- radiyo yawe
yego twagabanije ngaho utanga igitekerezo cyawe
iyo igitekerezo ntanga ni uguhanura abarundi Mm.
baba abarundi bari mu burundi cyangwa abari mu mahanga Mm.
ko bo boyoboka ubutegetsi buriho kuko n'ubu- kuko mu burundi tumaze kuronka ubutegetsi bwinshi Aba- abagiye batwara mu bihe bita- bisa- bi- bi- bitari bitari bimwe ni benshi kuyoboka ariko Kandi nu- rero kuyo- aba- kuyoboka ni umuntu ku giti cye ni icyemezo umuntu yifatira ku giti cye ntago wabitsindagira ku bantu
oya muri rusange turavuga muri rusange yuko abantu bakwiriye eh, kuyoboka in- ubu- intwaro iba ihari ico gihe kuko n'izindi ntwaro zaciye zirengana ntizagenda zishimisha bose hariho mbere benshi bakuriye mu mahanga hariho benshi bag- ba- bagenda bahunga abandi bakagaruka benshi rero ni ukuvuga yuko abantu bakwiriye kwihanganira intwaro iba ihari icyo gihe hanyuma izindi ntwaro zikagenda urabona ko zigenda zikuranwa izindi zigaruka urakoze celestin kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate umukunzi wa nyuma w'ijwi ry'amerika joseph mwiriwe neza
mwiriwe cyane mu magambo makeya cyane urifuza kudusangiza iki uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura uradusangiza iki uyu munsi
namwe kubashimira ukuntu mwigora mukatwakira no kumviriza ibitekerezo byacu jewe igitekerezo nagomba shikirize ni ukuri jewe ndatinda nkatangazwa n'abarundi canke n'abantu bamwe bamwe muranyumva Eh, gute bi- bi- ni iki kigutangaza
ntangazwa n'imvugo z'abantu bamwe bamwe bu- bagira amakomanteri ku kubona leta y'uburundi yavuye eh, mu camanza mpuza sentare mahanga.
mpuzamakungu
igituma zishobora kumva ibyaha byakozwe kuva mirongo itandatu na kabiri irindwi na kabiri ika- icenda na gatatu ukumva ko umenga ibi bihe by'uno munsi ari byo urukiko rwashimikiye ko bisumba ibyaha byakozwe kuva iyo irindwi na kabiri none ni ukuvuga ko ibyaha byakozwe irindwi na kabiri cyangwa itandatu na muri mirongo itandatu na kabiri bicagwa agasore ubu niho babonye ko ariho u- bocira urubanza abategetsi b'u Burundi abakoze kijya gihe ko batabacira- batabaciriye urubanza urakoze Niyo mpamvu joseph ko- kuri urakoze joseph kuri ibyo bitekerezo byawe ariko umbabarire nta mwanya dusigaranye Ah, tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi nshimire mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema wari wasigariyeho mugenzi wanjye thomas kamirindi mugire umunsi mwiza bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukanayo eraguru wanjye huya nawagusimbura ibyiza twabibayemo ibibi bitubinyuranamo jye nawe turakomeje ye, na n'ubu turakomeje Ninjye nawe ha. haza ibyiza haza ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu umfata unkomeze yubu nanjye sindekura be bo ninjye nawe Yeah, ninjye nawe ups and downs so zihoraho you turi mu rukundo it's normal gukundira ko tuzicamo mm, tugakomezanya nzemera ko wari icyari icyo cyose uba igihe turi kumwe my baby wenda nzitanga ntakubeshye sinaba udahari uruko bukeye mbera mushya bikantera
comora